Akkamtu jechuun amma buzaadha maal odeeffannoo mala akkamtu.
Alamayyuu hin jedhama nagaadha.
Dhangalasaa dhabbii.
Wantoo kana onlaayiniin arge ammam dhugaadha yookaan akkamittidha kan jarrishatti gargaaramuun danda'amu.
Hayyee maamila keenya jalqaba irratti namni tokko akkamitti karaa biyya alaa deemuu akka danda'uu fi piroosesii mataa isaa eejensii tokko malee bilbila mataa isaatiin akkamitti guutuu akka danda'u kan isinitti himna jechuudha. Tajaajilli nuti kenninu kana gatii tikeetii, bootaallee imbaasii kana kana kan fakkaatan odeeffannoo akkanaa isiniif kennina. Dabalataan isin gaaffii akkamii qabdu?
Jechuun fakkeenyaaf ani piroosesii jalqabuuf tureeta. Isa akkamitti akka jalqabuu qabu fi dhaabbanni keessan immoo tajaajiloota odeeffannoo kallattii kennuu qofa moo qaamaan wantoota inni maamila faana raawwatu jira?
bilbila qofaan amma fakkeenyaaf weebsaayitii hojii irratti argattu, weebsaayitii viizaa irratti argachuu dandeessu, weebsaayitiilee biyyootaa kana qofa isin ilaalna tajaajila odeeffannoo malee qaamaan argamtanii wanti nu biratti guutan hin jiru. Akka ajansii utuu hin ta'in tajaajila odeeffannoo bilbilaa qofa isinitti himnuu dandeenya.
Haa fakkeenyaaf Kanaadaam pirooses gochuuf ture.
Akkas taanaan hojiidhaaf yoo deemtan akkamitti hojii akka argachuu dandeessan jalqaba hojii akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti himna. Yoo qalamnii fi daftarri si bira jiraate inni jalaa barreeffadhu yookiin bilbila keessan riikardii gootanii na dhaggeeffachuu dandeessu.
Qaba qoy qalama qaba.
Mayyee.
Qoy luukee fudhadhee fama gaa.
Ora rakkoon qabu.
Luukiin haa kennee jiru qalama eenyu teena jechuudha. Dafina. Oke, natti muu dandeessa?
Hayyee ijoo baanka kanaa daattanii sarchi gootu. Achiin adventure kan jedhu isiniif dhufa.
Adventure.
Adventure. Sid.
Advented, okay, advented.
Adventure. Caa'eedha.
Advanced, okay, okay, advanced, advanced.
Hayyee. Isa gaafa jedhu inni isiniif dhufa. Gaafa inni isa kilik gootu jechuudha.
Advanced ecco.
Gaafa isa tuqxanii filannoolee baay'eetu isinii dhufa. Filannoo san gara jalaa deemtanii. Intiin jira appilikeent kan jedhu jira. Intended. Intended. Intended.
Okay, extended.
Intended applicant.
Intended, okay, intended.
Applicant.
Applicant, okay.
Applicant.
Okay, applicant. eh.
kan jedhu isiniif dhufa.
Mm.
Isa gara jalaa Kanaadiyaan and international candidate kan jedhu jira isa tuqxu jechuudha. Caalaatti yoo bilbilli isin bira jiraate bilbila biraatiin utuu isinitti himaa wajjin Bo- bu'uun Okay, gaarii ta'a.
isa wayya qo bilbila biraan bilbilee tuni Akkas gochuus hin dandeenya maamila keenya.
tole galatoome.
Hayyee maamila keenya.
Kana booda garuu wanta warra ba- kaampaanii maal maaliin warra haak ta'e kana eh, dha baay'inaan kan carraa akkasii kana dura yaaleetuun ilaa beektaa?
Hayyee.
Eh, garuu kaampaaniin bakka bu'e sun itti amanuun dadhabe Kaamp- gara kaampaanii nageesse.
Nuti kaampaanichumaa barkaan kaampaanichumaa wajjin wal- daayirektii wal argita malee Mhm.
kan Amma keenyaan- kanfaltiin isaan gaafatan tube nama shakkisiisa. Amma ani kanfalti wanta piroosesii akkasii tureera.
Hayyee.
O- Onlaayinii kan naa dhufe fakkeenya imeeli jiimeelii baneetuun jiimeelii irraa miseejii naa galee carraan akkanii akkasii akkasii akkasii kaampaanii akkanaa keessatti baheera jedhameetu karaa jiimeelii kootiin naa dhufe.
Hayyee.
Sana booda kaampaanicha koka kollaa bootling kaampaaniin jedhu kun dhaabbichi koka kollaan kun maal maal waan jedhudha kanaadha keessatti kana kana hojjeta akkasii barbaadaneetu bakka bu'aadhaani jedheetu karaa waasaappiin nafaan haasa'uu jalqabe beekte.
Hayyee.
Amma kanfaltiiwwan inni kanaaf baafta saniif baafta jedhu isa shakkeetun. Leegaal kan ta'e immoo karaa keessaniitti nama onlaayinis lakkoofsa ittiin isin argannu gabaabaa saddeettamii saddeet afurtamni kun ni jiraami.
Hayyee.
Bakka isaa qomi ammam wantichi waan jedhu nama caalatti akka na gargaartan yookaan ifi dhugaa isaa adda baasu malee poortosichi amma agasan irra ture.
Hanga ta'e tokko tajaajila nuti isiniif kenninu kaampaanichumaa wajjin walga daayirektii wal isin qunnamsiifna karaa so- odeeffannoo dhugaadha malee kan keenya Mhm.
odeeffannoo seera qabeessaa isiniif laannaa kaffaltii yoo Okay, amma jiraate kaampaaniiwwan akkasii sana amma na- itti- ittuma amaneetuma tarkaanfadhu wanti amma mee si gaafadhuftu mina.
eeyyee amma ta'e tokko fakkeenyaaf acceptance leetarii gaafa amma fakkeenyaaf hojiin tokko yoo ba'ee jiraate isaan sitti immoo jira kana jala diraayivariin jira yoo ta'e Mhm, diraayivarii isaan gaafa kilik gootu mhm.
wiibsa imeeliin isaanii achi jala jira beektaa imeelii saniin Eh.
appilikeeshin leetarii fi CV nu ergi jedhanii achi imeelii saniin eh, ergitaa fi Okay, yaa ta'u, okay, isin- ahaa, isin karaa sanii nu erguu dandeessan jechuudha, oguu nuti ani- ani waan nu jedhe.
eeyyee amma fakkeenyaaf sumaatu sitti himnaa imeelii sana akkamitti akka argachuu dandeessu sitti himnaa Mhm.
amma fakkii hojiin diraayivarii suni maalirraa akka barbaadu riikwarmantii achirra ka- kaa'u riikwarmantii san guuttee CV fi appilikeeshin leetarii ergitaaf imeelii imeelii achi jala isinii jira Eh, eegaas isaan eegaa imeeliidhaan ergiteef yoo ati kan filatamtu ta'e siif ergu waraqaa hojii ittiin argachuu kan keessanii isiniif ergu mhm.
waraqaa san Kaffaltii irrattu qabatanii hagami? Kaffaltii irratti amma mee wanti odeeffannoo qabdu jira hagam xumuruu danda'a?
eeyyee maamila keenya kaffaltii isaatti isinitti himuu ni danda'a Mhm, galatoomnatti.
Eh, fiizaadhaaf Mm, dhiyyachuudhaaf mm.
eh, kanaadaan doolaarii dhibba tokkoo fi shantamii shan isin gaafata Tole.
akkas jechuun karaa maallaqa keenyaatti Naannoo qarshii kuma sagalii dhibba kuma eh, saddeetii wa?
kuma saddeetii fi waa Eh.
akkas jechuudha mhm, Eh, karaa keenya baashaaraa kan nu dhafamu mhm.
kanaadaan doolaarii qa saddeettamii shan isin gaafata akkas Oh, jechuun doola- kuma sadii fi dhibba shanii fi jaatamii lama Eh.
fakkaata.
Aha, aha.
waan akkanaa isin gaafata jechuudha Okay.
achiin kana kaffaltanii a- eh, ashaaraa kennitu fiizaadhaa fiizaa guutuudhaaf yoo kaffaltii isin gaafate malee hojiidhaaf waan jiru miti al tokko odeeffannoo qulqulluu akkan si laadhuuf toora irratti na eegda
Eh, akka isin eega.
asteetaan sileetarii sana eh, dhuguu argattu Mhm.
akka kafiyyaa akka ka- si gaafatu yoomee siif ilaala al Okay.
tokko sarchin godhe na Ah, eegi deeqaa tokko mhm.
Hayyee maamila keenya eh, Mm.
toorarra jirtu miti.
Eh.
Hayyee eh, jalqaba irratti hojii sana egaa argeen booda eh, hojii sana amma fakkeenya imeeliidhaan ergitee fi yoo fudhatama argattee Mhm.
imeeliidhaan waraqata siif ergu akka hojii sana argattee akka hojii sana milkoofte success akka taate Mhm.
waraqaa san qabatteetti kan fiizaadhaaf iyyattu sammuu- fiizaadhaaf kaffaltii kaffalta malee hojiidhaaf miti.
Okay, viizaadhaaf hagamidha kan kaffalamu?
Fiizaadhaaf kana- kanaadaan doolaarii kuma tokkoof dhibba shanii fi shantamii shan Eh, dhibba tokkoof shantamii shan jechuu koo ifa.
dhibba tokkoof shantamii shan jalqabadha ittaanetoo Ittaanee?
sadde- Egaa eh, fiizaadhaaf iyyatte booda Mm, wanti siif ergu appilikeeshin eegaa kafiyyaa dhibba tokkoof shantamii shanan kana eega kaffalteen booda mm, ashaaraadhaaf qaxaroo si qabsiisu qaxaroo ashaaraaf si qabsiisan sanarratti argamtee VFS deemtee Kanaadaan doolaarii kaffaltaa jechuudha qarsa saddeettamii shan akkas jechuun Okay.
kuma sadii fi dhibba shanii fi jaatamii lama mhm.
kana kaffaltaa Eessatti kaffalama ashaaraadhaaf.
kun kana? Okay, Biyya- kanaadha.
Eeyyee kan amma kan fiizaadhaa kan kaffaltu maastar kaardiidhaan kaffalta Mhm.
maastar kaardiidhaan kaffalta Maastar kaard jechuun
Eh, onlaayinaan nam- namni jiraataan biyya sanii yookiin namni jiraataan biyya alaa doolaaraan kaff- kan kaffalu jechuudha.
okay nama bakka bu'ee kaampaanii sanaan yookaan fi nama anuma argadhe san jechuudha kan Kaampaaniin bakka miti bu'e.
amma fiizaa yoo iyyatu Naa kaampaaniin galee bakkuma ba- seera kanaaf nama bakka bu'ee jiru jechuudha.
eeyyee Mhm.
karaa seera qabeessaani kun
Okay. Yoo illee waan hin taane ta'e akkamiin gaafachuu hin danda'ama ree?
fakkeenyaa fi BF ka- kaffaltiin ati kaffaltu weebsaayitiin isaa ka- onlaan irratti kafiyyaa raawwatta beektaa Eh, fiizaan sun foormiin Okay.
suni karaan ati adeemsa jalqaba dhuftee weebsaayitii dogoggoraa jala seentee guutuu hin qabdu weebsaayitiin Okay.
sii kennamu kanaadaa yoo ta'e ca ta'uu laallatta gubbaarratti dot com Eh.
naamun yoo ta'e kan sobaatii jechuudha
okay. eh, yoo ca ta'e kanaadaan gavarnamantii yoo ta'e eh, Mhm.
umaallee wanti hin qabu jechuudha Okay. Ittaanee kanfaltichi saddeettamii shaniin booda hin jiru mi?
hin jiru eeyyee
Naannoo dhibba lamaaf waa jechuudha waliigala.
eeyyee dhibba lamaaf waadha kara kuma kudhan hangana numa ta'a garuu
Yaa gaseera Gara kanaaf keenyatti.
kapa Tikittiin isaanii viizaan tikeetii isaanii.
yoo kun si dhufe Mm.
saddeettam shan kaffalte hanga baayoomeetiriksii yoo deemtan ta'e appointimentii eega sii qabsisanii dhibba tokko shantamii Baayoomeetiri- shanan eega kaffalte baayoomeetiriksii yoo sii qabsisan hanga Mm.
ta'e tokko piroosesiin isaa baay'ee sii deemaa jira jechuudha hanga ta'e tokko deemtee jirta Eeshi.
ashaaraa kan diinaan san booda Mm.
hanga sii dhufuuf viizaan hanga sii harka ga'u qofa eegda baayoomeetirikiin kee eh, eega wanti sii ta'e booda tikeetii pileenii kutattee deemuu qofa.
Eh, Amma fakkeenya faasumaan eh, oduu kan kan odeeffannoo dhumaa si gaafadhu. Karaan giloobal no riyaal giloobal ekspreesii kun siistama ittiin gara DHL maal maal hojjetu kun DHL kallattiirra addummaa qaba eh, wantichi.
Naan galle maamila keenya gaafa Mi'a ergamu jechuun mi'a amma karaa DHL ergamu mi'a
isaan amma kophaatti amma fakkeenyaaf siin gabaabsa DHL'n Itoophiyaa DGT kudhanidha miti akkuma walumaa galaa kan addunyaa.
hayyee
Garuu isaan digitii kudha lama wayii foormi irratti amma wantoota isaanii dogoggoraan ala ba'an tokko tokko argeetu ni shakke beektaa warra kana warra inni kana dura appilaay godhee isaan faana jalqabe hayyee ammam dhugaadha kan jedhu illee isa kana amma eh, waa proses kanan gochaa ture jira isa kanan ammam akka dhuga maallaqni gaafatan to'ata amma waliigala amma dhaqeetu viiza fe'annoon si bira ga'utti kudhanii viizaa fi ashaaraa qofa kanatti kannitu yoo ta'u baate amma fakkeenyaa fi dhaabbanni tokko tokko hojii eega si fudhataniin adda eegaa si- yoo kan si fudhatan ta'e amma ta'e tokko piroosesa viizaa isaantu si erga dhaabbanni akkasitti nama erga hin jiru
Okay.
Fiisaa Amma ani mataa immoo kan isaaniitiin falsii ergu.
irratti shakke malee kan erga hin jiru amma. Ani viizadhuma sanuu tikkeettii sanuu nan shakke. Already tikkeettiin kalee silaa kaleessa ni balallee ture irra darbeera guyyaa. Kaffaltii na gaafatan irraan kan ka'en kaffaltii naannoo saddeettamaa na gaafatan. Kunoo Kuma tikkeettiin saddeettama?
kee dhugaa tikkeettiin kee kana viizaan kee kana jedhaniitu viizaa karaa waasaappii na ergan kan hojjetame sana Ishee.
DHL dhaan si ergin jedhanii DHL isaan ittiin na ergan dijitii kudha lama qaba dogoggora qaba.
hayyee Eh, dabalataan ammoo eh, tiraanziit ta'eetu deemaa jira naan jedha nan shakke maaltu tira amma akkasidha tiraanziit ta'eetu deema isaan amma kanaan irraa turkii amma turkiitti kanfaltii wayii kanfalaa kan mi'aa naan jedhan nuun jedhani jedhaniitu dogoggora wayii achumaan akkasumatti madaalee lakki bakka isin warra warra haa godhee hojjetu haa karoo ta'ee tan dhaabe dubbichi.
Eeyyee, hanga ta'e tokko weebsaayitiin isin irratti kaffaltii raawwattan yoo ta'e yoo kan Itoophiyaa ta'e doot koom minaamin waan akkanaa fayyadamna beekta. Garuu Ahaa.
governimentii biyya alaa yoo ta'e biyya sana amma fakkeenyaaf Kanaadaa yoo ta'e CA kan jedhu jalqaba irratti ilaaluu qabdu. Alaabaa CA Kanaadaa qabatanii weebsaayitii biraa bananii kophaatti kan hojjetan jiru.
Okkii namanamoo isaan.
Eeyyee hin amanaman. Isaan hin amanaman. Dookuma- Eh.
ka- Weebsaayitiin ati jala galtee appilaayi godhaa jirtu, eh, kaffaltii raawwachaa jirtu Kanaadaa ta'uu qaba. CA kan jedhu gubbaarratti.
Galatoome ah, sirriittu galatoome waan gabaabaa odeeffannoo bareedaa naa kennite.
Eh, Weebsaayitii do- baay'eetu jira. Weebsaayitii dogoggoraarraa of eeguu qabdu waan akkanarraa.
websaayitiin yaadayyuu kastaanii booda wantoota irratti naa dhufa miti websaayitii sana naa kennuu dandeessaa sam
Kan hojii yoo ta'e, Mm, Joob Baank Kanaadaa jettanii sarchi gootu.
okay Yeroo akkana Kana booda- gootanii sarchi gootanii CA kan jedhu Mm.
ilaala. Joob Baank jedhee weebsaayitii Mm.
baay'eetu dhufa beektaa? Doot koom, Mm, doot minaamin jedhee baay'ee dhufa.
mhm.
isa dhiistanii CA kan jedhu laaltanii isarratti Joob Baank kan jedhu gaafa tuqxanii Adventure kan jedhu cinaatti isiniif dhufa. Isa Mhm.
gaafa tuqxan filannoolee baay'ee jira. Filannoo san gara jalaa deemtanii employment Mhm.
guruppii faasi gaafata. Employment guruppiin temporary foreign workers kan jedhu jira. Akkuma filannoo ABC je- jedhee fa- bareera bareera qormaata kilaasii keessaa isa Bareera.
jala deemtanii temporary foreign workers kan jedhu tuqxu jechuudha.
Eh, eh.
gaafa kana tuqtanii intended applicant kan jedhu jira isuma biratti Canadian Okay.
and international candidate kan jedhu gaafa tuqtanii Eshi.
view kan jedhu jira view gaafa tuqtan hojiilee baay'eetu dhaabbata baay'eetu gallakkisa Mhm.
hojii san keessaa ilaaltanii kan isin wajjin wal madaalu filachuun Mhm.
ga'ee keessan ta'a jechuudha gaafa hojii san filattanii how to apply kan jedhu jira gara gadiitti Mhm.
isammoo akkamitti akka apply gootanii imeelii isaanii isiniif kaa'u
okay utuu Bakka.
kaffaltii tokko waa'ee kaffaltii biratu hin deemne imeelii saniin CV application leetarii qopheeffattanii standaardii Kanaadaatiin ta'uu qaba imeelii isaaniitiif ergitu jechuudha.
okay Gaafa okay.
kanaan ergitanii yoo isin fudhatama ta'e argatte milkooftanii jirtu ja- wanti jedhu karaa imeelii keessaniin isin ga'a.
Ayyee.
achiin eegas booda isaanii wajji wal qunnamuu dandeessaa eega waraqaan siif ergame siizaadhaaf iyyattaa jechuudha yookiin haa dhaabbanni ta'u tokko tokko mee immoo isaan bilbila biraatiinis booda ordariiwwan amma natti himte sana bilbila biraatiin bilbileeni ayyee Eh, galgaamumaa bilakee haa ta'u galatoom ulfaadhu heloo fiizaan bilbiltaniif galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa tola hunda keenyaaf.
ayyee